murumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi cumi n'umunani muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu mu kanya ni ikiganiro murisanga uyu munsi ahanini tuganira ku bikorwa by'abari n'abategarugori uburyo babayeho uburyo biteza imbere mu buryo butandukanye n'ibindi radiyo ijwi rya amerika muyikurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi short waves mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mbibutsa ariko ko mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ikaze mwese kuri radiyo yanyu murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti mwese nongere mbaha ikaze mu kiganiro murisanga kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika kuri uyu munsi ni kuwa gatanu umunsi twahariye abari n'abategarugori abigeme n'abakenyezi twatumiye madame clementine mukeshimana ngo atubwire aho ageze mu bikorwa bye nka rwiyemezamirimo afite isosiyete yenga inzoga n'umutobe yifashishije ibisheke iri ku ruyenzi ni hafi ya kigali mu rwanda ibindi araza kubitubwira mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu mube hafi rero mubaze cyangwa se mumwunganire nongere mbibutse ko radiyo ijwi rya amerika muyikurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda ku mirongo migufi short waves mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mukaba mwadusanga ariko no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ntabatindiye rero twakire umutumirwa wacu clementine mukeshimana uraho urakomeye
naho neza Eh, ikaze ku ijwi rya amerika ngushimiye rwose uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo kugira ngo muganire mwungurane ibitekerezo nagira ngo rero muri makeya mbere yo gutangira ku- ubanze ubibwire kugira ngo bamenye uwo baganira nawe Ah, ntumbwire ko ubu nta mugore wivuga kiliziya yakuye kirazira
bajya kwivuga biremewe nta kibazo Eh. nuko twibwire muri make mukandasenga clementine ni mukandasenga nanjye ari mukeshimana mu nyubako ya gato mukandasenga Muka- clementine yewe urakoze cyane nk'abantu mu- nk'abantu mu rubyiruko rwihangiye imirimo rukora ibituruka ku buhinzi harimo igisheke twengamo inzoga zitandukanye harimo wayini dukoramo amawiski tukanakoramo umutobe abankorera mu rwanda mu karere ka kamonyi ah, aho bita- bakunze kwita ku ruyenzi ni hafi y'umujyi wa kigali yego Mm, murakoze.
urakoze rwose Eh, tubwire rero ukuntu icyo gitekerezo cyo kwenga izo nzoga cyangwa se cyo gushinga urwo ruganda iyo sosiyete nk'umugore cyakuje mu gute
ukunze gucuruza ibicece kwa kundi babicuruza ku mihanda utangamo kimwe bibiri cyangwa se ubihata ukabitanga mu dusashi tumwe magana abiri ijana Eh, ariko nabikoraga muri vakansi ndi umunyeshuri nkura rero nibaza ese ni gute nazabona imashini yabasha kumbyara n'ikindi kintu ariko ntaragira neza icyo gitekerezo ngo menye ngo byagenda gutya nagiye nkomeza numva rero nshaka kuzakoramo ikindi kintu
Ah, tere- Ah, Clementine telefone yawe iravuga nabi waguma ahantu hamwe kugira ngo tubashe bimwe twabyumvise wa- wakomeza Eh, buretse gatoya Clementine buretse gatoya bari ku buhanga bw'ibyuma ba- bongere baguhamagare kugira ngo tubashe kugushyira ku murongo neza
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turimo kuganira na madame clementine clementine mukandayisenga Ah, aratuganirira rero ku isosiyete ye yashinze isosiyete yenga inzoga n'umutobe Ah, clementine hari bimwe bitari byumvikanye neza nagira ngo wongere usubiriremo abadukurikiye uburyo igitekerezo cyo gushinga iyi sosiyete cyakujemo
murakoze nari nari ndi gusobanura uburyo natangiye ari igitekerezo ndetse ndi umwana ari- ncuruza ibisheke ku muhanda ariko nibaza uko nzabibyazamo umusaruro nyuma birenze kubicuruza ku muhanda nibwo nyuma ndangije kwiga nakoze ubushakashatsi kuri interineti cya kisima kinizamfasha kuba nakoramo umutobe ariko ntabifiteho ubumenyi buhagije nibwo nagize amahirwe mbaza umuntu wo muri famiye yanjye umwe w'umuhanko wanjye abasha kumfasha andangira uko nabona amamashini antera n'inkunga Uh, ntangira gukora ubwo ngubwo nkirangiza kaminuza muri bibiri na cumi na gatandatu nibwo natangiye Mhm. hanyuma iyo sosiyete yawe cyangwa se kampani yitwa ngo iki Mm. yitwa exalto engineering and supply solution urumva ni ibintu bijyanye harimo na engineering kuko twatangiye n'ibintu byo kwikorera ayo mamashini kurusha uko twajya kuyakura ah, kure ariko urumva na- natangiye ndi umuntu ufite abakozi babiri njyewe n'undi mukozi tubyikorana ari ugukora ji gusa ari ibintu byoroshye ariko uko ugenda kuko cyari ikintu gishyashya kije mu rwanda aribwo bigitangira kugaragara ngira amahirwe yo kugira abakiriya benshi mbasha kubasha kwagura n'uruganda rwanjye mbasha gutangira kuzamuka ubu nkaba ngeze ku bakozi makumyabiri na batatu
abakozi makumyabiri na batatu Uh, ni urubyiruko rundi nkawe cyangwa se washatse abantu bashobora kuba bafitemo uburambe mu byerekeranye no gukora imitobe cyangwa inzoga
Uh, ku bijyanye n'abakozi basanzwe ni urubyiruko n'abamama harimo abamama bakeya na- n'urubyiruko rw'abakobwa kenshi ariko harimo n'umuntu mukuru navuga nawe ni uko nawe atararenga urubyiruko ariko ni umupapa ubasha kumfasha mu bijyanye no gukora izo nzoga mu gihe naba ntahari ku buryo yaba ahari urumva harimo urubyiruko rwinshi rugenzi rwanjye Mhm. Ye. mumaze igihe gitoya mukora ariko se urwego mugezeho urabona ruhagaze gute
Uh, maze igihe gitoya nagize n'amahirwe mu rwanda babasha kudushyiraho amarushanwa y'urubyiruko yitwa youth connect award ngira amahirwe muri urwo rubyiruko aba ari njye wegukana igihembo cya bibiri na cumi n'umunani ni ibintu byanteye ingufu cyane kubona ko leta yacu iri kudushyigikira nk'urubyiruko bimfasha noneho kuba hari icyiyongereyemo kuko naho harimo andi mafaranga agera muri miliyoni zirindwi y'inkunga gusa Ha- hari aho navuye hari aho ngeze kuko nimba naratangiriye ku mashini imwe ubu nkaba ngeze mu ruganda ruhagaze miliyoni mirongo kandi nari umuntu udafite na miliyoni enye cyangwa eshatu urumva hari aho navuye hari n'aho ngeze ubu ngubu kandi hashimishije Ye. umva rero radiyo ijwi rya amerika iha ijambo abakunzi bayo bakabaza cyane cyane muri iki kiganiro muri isanga tubagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru uyu munsi ku wa gatanu nk'uko nabivuze twawuhariye abari n'abategarugori cyangwa se abakenyezi n'abigeme nubwo badakunze kuduhamagara cyane ariko twongeye kubatera akamo nk'uko mu kirundi babivuga baduhamagare nabo bajye bagira uruhare mu biganiro byacu nagira ngo tujye ku murongo wa telefoni rero tubanze twakire ah, omari niba duhamagaye bwa mbere omari uranyumva omari omari ndumva ashobora kuba arangaye gatoya reka tube twakiriye jafeti jafeti wowe uranyumva
Niko ndabumva wiriwe neza
niwe uri ahagana hehe
eh, yendi Burundi ye uba ufite icyiyumviro cyangwa ni ni ikibazo wifuza kuba zamutumirwa
eh, ku bisanzwe ibyiyumviro nkaza nabironkeraho ikintu nyamukuru nari nishatse kuza ndamenya amakuru yo ku munsi ku munsi
amakuru yo ku munsi ku munsi Twa- Ego, twayakugezaho gute se niba mutabasha kudukurikira ujya kuri interineti ngo urebeho cyangwa nta bu- nta bushobozi Eh.
bifitiye
na- tuba twasize nimero za whatsapp ko kuri watsapu ye none ye reka noneho nguhe umwanya ubaze muri iki kiganiro ubu- cyangwa se utanga igitekerezo ah, umutumirwa wacu ni mukandayisenga clementine hanyuma u- yenda ugire icyo umwunganiraho cyangwa se n'ikibazo wamubaza
yego yego nahita ndamubaza mu Mhm. mubaze arakumva
eh, yego nu- nahise numva mwakijya kiganiro mwadushikirije Mm.
eh, ah, numvise ngo bakoze amabizinesi yo kwiyungunganya bacuruza bacuruza rero sinzi ukuntu byaba byaratanguye bwa mbere na mbere sinabyumvise nacyo sinabitahuye
ntago sinzira wat- yuko namwe ari gusa ni ukubera telefoni yawe cyangwa ntago wa- wabashije kudu aho uri ntago wa- wabashije kudukurikira
nariko ndabyumva Mhm. hanyuma ntacyo batahuyemo Mm. ikintu natahuye numvise rumwe ngo ni ukwiyungunganya niyo ndetse morale nafashe ngo ni ukumenya uko nabasha kwiyungunganya kugira abandanye abaho ibyo numvise cyane haku
aho wakurikiye yari arimo kudusobanurira uburyo yatangiye isosiyete cyangwa kampani ye ikora inzoga Mhm.
harimo wisiki divayi umutobe nuko atubwire n'ukuntu igitekerezo cyamujemo
Eh, okay ubwo wenda mbona yabateye imbere agenda ubwa mbere nawe sinzi yuko hari icyo yoba akeneye nko ku bandi nkurumva ko iyo kampani yabasha kuba akeneye abakozi
Mhm.
Ah, Nge- ndakumva komeza iyo bakeneye umuntu yatanze gutera imbere uwundi ashaka ku- kungunganya uwundi cyangwa akamuha ibitekerezo by'uko nawe yashobora gutera imbere hawe mubaze nyine ko nawe wakwiteza imbere
Eh, nanjye nibyo bishatse kumubaza nk'ubu nanjye eh, uriko usibye yuko uburyo bw'amafaranga buzimvye umuntu ashobora kwiteza imbere gute
I- reka uh, baraza kubaha inama muri rusange uko mwabigenza uretse ko igitekerezo kigomba kubanza kuku- ni wowe ugomba kubanza kugira igitekerezo cy'icyo wifuza gukora hanyuma ugashakisha uburyo wasaba inama ndetse n'ubufasha nk'uko yatubwiraga ko umwe mu ba- bo mu muryango yamufashije hanyuma akaza no kugira amahirwe yo gutsindira uh, igihembo cya yufu konegite mu rwanda ndagushimiye cyane rero jafeti ugume Yego, hafi ya mwakoze.
radiyo Eh, wasafi Sawa.
noneho tw- bari bari twakira ku murongo wa telefone wasafi uranyumva
eh ndakumva Ye, uri hehe
ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo Ye, mwiriwe muti rurindo
Ni turi aha ariko imvura itumereye nabi Mhm, mwihangane yaramukiye ku muryango cyangwa yiriwe igwa
yayiguye mu kanya Mm. twizere ko ntabyo yangiza
ntabwo iri kwangiza ntabwo iri kuza cyane ntacyo ubwo iba iba ikenewe n'ubundi
Mm, Eh, uba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza gutanga
nagira ngo mbaze uwo mutumirwa nimba akorera mu rwanda
iyi niho akorera
Ati, nk'umuntu wabashije kwiteza imbere Mm.
tumva aratubwira ahantu yahereye nyine kugira ngo natwe tubashe kuboneraho uko twakiteza imbere Mhm. Eh, Eh, abakurikiye ijwi rya amerika nyine mutugezaho ibiganiro byiza n'uwo mutumirwa twabashimiye kuba mwamuhisemo mhm.
ashobora kuba hari nk'uwa nawe nk'uwaba ufite nk'icyo gitekerezo cyo gukora uwo mushinga ariko wenda kubera nta nama aba aziho yumva atugiriye inama uko yabikoze n'abandi twaboneraho kuba twakirangira inyuma Mhm. Eh, Nicyo kibazo.
urakoze cyane wasafi Eh, wa- reka noneho nguhe ijambo clementine Eh, aba bavandimwe jafeti na wasafi eh, umwe ari mu burundi jafeti ari mu burundi naho wasafi ari rurindo Eh, wagira icyo ubabwira bose baraganisha ku kintu ki- cy'igitekerezo cyangwa se inama wabaha ku ba- ku bantu bifuza kuba batangira eh, kampani cyangwa se sosiyete nk'uko wabigenje
Mm, murakoze cyane ko dafeti yabajije ati ese twakwiteza imbere gute inama yatugira natwe kugira tubashe kwiteza imbere icya mbere ni igitekerezo nk'uko wahise umusubiriza buriya iyo umuntu abonye ufite ibitekerezo bizima uko biri kose umuntu uba ufata ntumenya n'ahantu buturutse akenshi bitewe n'igitekerezo cyawe ariko nanone ikintu namugiraho inama cyane ni ikintu kijyanye no kwizigama urubyiruko kugira ikintu cyo kumva ko amafaranga ahari make tutaheraho akumva ko abenshi batangiye ari ukubera ubushobozi buri hejuru birahita bituma mfatanya na wasafi wabajije uti aho nakuye igitekerezo cyangwa se ah, eh, aho nakuye igitekerezo ikintu namubwira n'aho nahereye yavuze ngo mubwire n'aho nahereye kugira ngo mbashe kugera aho ngeze nahereye ncuruza ibisheke ku muhanda ku muhanda kwa kundi badandaza ibisheke kimwe kigura makumyabiri mirongo itatu ariko mu rubyiruko harimo utabikora akavuga ati barambona Ba- ni- eh, nibambona ndi gucuruza ibi ngibi ariko ntumenye ko ejo hari aho ushobora kugera ba bandi bakubonaga bagatangira kukubonamo undi wundi tubanze twikure n'ikintu cyo kumva ko hari amafaranga make tutakoresha tunikure n'ikintu cyo kumva ko hari uwaguseka akubonye mu kazi runaka bizatuma tubasha kugenda twiteza imbere hari n'ikindi wasafi yambajije ikijyanye n'uko twabagira inama nabo hari eh, kugira ngo baba wenda afite igitekerezo yabasha gukora nk'ibi intanga amahugurwa tugira igihe cy'amahugurwa muri- buri cyumweru ndumva hari n'ahafari rurindo kandi ngenda ku ruyenzi biroroshye Uh, dutanga amahugurwa buri wa kabiri no ku wa gatanu ku rubyiruko rushaka kwiteza imbere cyangwa se nabo uwashaka gukora nk'ibyacu nabyo nta kibazo buri wa kabiri na buri wa gatanu kandi nta kiguzi kirimo uretse tikeye gusa imuvana aho ari ikamugeza aho turi murakoze urakoze cyane ushatse kubabwira ko buri wese waza abagana ashaka inama kuri uwo munsi mutangaho ayo mahugurwa yayabona nta kindi kintu nta kiguzi bimusabye yabona rwose nta kiguzi cyane ko dushaka ko urubyiruko bagenzi banjye nabo bagera aho bagera nubwo nanjye ntaragera kure ariko ndi mu rugendo nabo kandi bagatangirana nanjye nuko ni byiza Eh, reka twakire noneho claude uranyumva claude wiriwe urahagana hehe
ndumva atari ngombwa kubavuga icyangombwa nuko natanga igitekerezo yawe ariko byose nabyo bishobora gu- gufasha nk'ubwo uri ku ru- rurindo twavugaga yarari mubwiye ko ari hafi ntacyo ngaho ni ni uburenganzira bwawe bwo kutahavuga ariko unahavuze nabyo ubanza ntacyo byatwara
yerekana nange ibitekerezo aho ndi si ngombwa aha
sawa niba ari kubibona nta kibazo komeza
Eh, mushiki wacu ndumva we yaragize amahirwe yo gushaka uburyo ki yiteza imbere Mhm.
akiri ahangaha mu rwanda nibwo baba bavuga ngo twiteze imbere ngenda mbona bidashoboka kubera yuko akantu kose ugerageje gukora imisoro igutanga imbere wareba ibintu ukora n'ubundi imisoro iri hejuru rwose ukabona kwiteza imbere ntabwo bishoboka ukabona ni ikibazo kitoroshye nkanjye ndaguha urugero Mhm.
nagerageje gucuruza i- ikarito ndumva niba uri kubyumva Mm, gucuruza ikarito ikarito yanjye yari ihagaze nk'ibihumbi nka mirongo itatu mhm.
ariko nyine nakoreraga mu isoko imbere
hehe ariko ndebye nakoreraga mu isoko mu Yego.
isoko imbere mu Mhm.
ariko ndebye uburyo ki imisoro bwose bwose byagize ahangaha ikimaniro simbitahira nkabona rero ibintu byerekeranye no kwiteza imbere rwose yego nta gihugu waba mudasura ariko imisoro yo mu rwanda iri hejuru rwose badushakira abayobozi mu mu binginge rwose baga- ba- bagabanye imisoro umuntu ajya asora wenda bakurikije ibi bicuruza uko bingana ndetse n'ibicuruzi niba naracuruzaga nk'ikarito y'ibihumbi mirongo itatu Mhm.
ugashaka kuza ku misoro iri hejuru nk'aho ibintu bya miliyoni eshanu ubwo nazamuka gute naziteza imbere gute Mhm. urashaka kuvuga ko umuntu ucuruza mu isoko ukaba acuruza ikarito n'undi ucuruza ibindi bintu birenzeho mutanga umusoro umwe cyangwa baba bareba ibicuruzwa uko bingana n'agaciro kabyo kuvuga bajye bareba ikintu ukora Mm, n'amafaranga ukwinjiriza bahere ko bagukoreshe kuko wenda nta hantu waba wenda mu gihugu icyo ari cyo cyose wabaho wenda ugasura ariko bajye bagerageza bagenekeze bavuge ngo uyu muntu ibintu akora afite agaciro k'aya mafaranga agakwiye imisoro iyi minsi mhm. Ubu niba atari ibanga ba- babagusore- bagusoreshaga gute cyangwa abandi babasoresha gute baraza akakubwira ngo tangana cyangwa kuko uri mu isoko ugomba gutanga angana nk'ayundi
hari ikintu kizwi ku ntangazo nigeze kujyana radiyo kandi kibona bizasana cyose Niko- ntabwo ndimo kumva neza ikikubwira Eh, nigeze kujyana radiyo ya soniteke mu isoko mhm.
kuyigurisha yego mbere y'uko nyigurisha banki batabura gitansi y'amafaranga magana abiri ntibanze sore ntari nanayibona umukiriya Mhm.
ibyo ni isoko
U- ushobora no kuyitahana utabonye umuguzi wayitahana kandi ukaba wayisoreye ejo wayigarura ukongera ugasora gusa kuba winjiye muri iryo soko Mhm, batanga ayo mafaranga magana abiri niba ushaka kuyigurisha cyangwa ntuyigurisha ariko icyangombwa ni uko ayo mafaranga bayinjiye
mhm.
watera imbere ute koko
so ku bwawe ubibona urabibona gute rero Ah, dore ukuntu mbibona yego
ni umuntu mukuru rwose ntabwo igihugu na kimwe waba mudasora Mhm, bagukoresha amafaranga ajyanye n'ibintu ukora ibyo ari byo n'agaciro kabyo mhm.
Eh, ni kugenda n'ibintu
hanyuma nk'uwo ujyanyeho ikintu ah, nki- nk'iyo radiyo bishobora kukubaho ukaba wayijyana ntigurwe ukongera ukayitahana ukazongera ukayisubizayo ibyo byagenda gute U- urumva byo byagenda gute
we kwinjiza ayo mafaranga byose icyo bareba ni inyungu zabo izawe ntazo bareba iyo none icyifuzo cyawe rero noneho ku- nko kuri icyo kibazo cyihariye
mushiki wanjye rwose dore icyifuzo cyanjye by'iyo ngiki nakomeje kuvuga ngisubiramo nibasoreshe n'ibyo ariko nibarebe ikintu ikora kinjiza ngahe
Mhm. Eh, twizere ko ubu hari aba- hari abashobora kuba batwumva ku buryo Icyifuzo cyawe.
kirimo batubwirira kabisa igihe iby'imisoro irari hejuru irakabije pe Mhm.
murakoze urakoze cyane claude Ye- Aho se- eh, twakire na teogene mbere y'uko mm, mpa umwanya clementine ngo agire icyo abivugaho teogene
karame wiriwe neza
mwereweho namwe yego hanyuma ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo rero wifuza kugeza ku mutumirwa
Eh, igitekerezo cyanjye Mm.
ni uko ibyo baba batubwira ukuzamuka k'umuntu ahereye ku gishoro gito Mm.
bajye bajye baba- babanza batubwire imba n'imvano yaho yabyo Mm.
Eh, kuko gutera gutera imbere k'umu- gutera imbere k'umuntu hari aho bi- hari aho biva Mhm.
Nta- ntabwo umuntu yifata ngo atere imbere kubera ibyo bihumbi icumi cyangwa makumyabiri ukoresheje Mm.
kuko imishinga iba ari mike ku bantu kandi n'ibitwara amafaranga nabyo ari byinshi Mm.
yatubwiye ariko yatubwiye aho yahereye A- acuruza ibisheke ku muhanda gahoro gahoro ariko barabitubwira Mm,
ariko urebye tuba twarakoze ibintu byinshi abantu mhm,
aho hari icyo cyaraguteje imbere ntabwo ari ibyo bisheke aba yaracuruje we ahubwo aba yirengagiza buri wese afite ukuntu akora ariko hari ibizamura umuntu none se teogene waragerageje se nawe kuko korode watubwiye ko yagerageje akananirwa n'ikibazo cy'imisoro nawe waragerageje hanyuma aho wabonyemo inzitizi ni hehe ngo yenda clementine ashobore no kuba yakugira inama cyangwa n'undi muntu waba adukurikiye muri aka kanya ariko ashobora kuba yazana inyunganizi nawe aba yatubwira
yewe ubucuruzi bwose buciriritse nagerageje kubukora ari amagi narayacuruje mu muhanda aho ngaho duhagarara kubera ko bitari bikemewe twashinze n'uruganda ruciriritse rw'amandazi ibyo nabyo kubera imisoro irenze ubushobozi twe dufite turabihagarika urumva umuntu aba yarakoze ariko kubera ko ubushobozi buba ari buke n'imisoro ikaba myinshi bikananirana turagerageza ahubwo bajye batwereka inzira nyazo baciyemo twese tuzimenye kuko hano mu rwanda buri muntu wese ashoboye gukora kandi twese dukora dushaka iterambere ntabwo umuntu azamukira ku bisheke cyangwa se kuri ibyo bintu biciriritse ahubwo hari izindi nzira baba baraciyemo bajya batumenera ibanga natwe tubimenye bareke kubeshya none bahinduye ababeshyi ntabwo ari ababeshyi ntabwo dutumira ababeshyi ntabwo twatumira ababeshyi
ntabwo ari ukubeshya ntabwo aribyo mvuga ariko imishinga iba ari myinshi n'imikorere iba ari myinshi nicyo nashatse kuvuga bajye batubwiza ukuri neza uko bagiye bazamuka mu etape niba ari amakoperative baribumbiye hamwe tubimenye cyangwa se niba hari inkunga zavuye muri leta nabyo tubimenye ubwo bucuruzi ntabwo bwemewe gukorwa ntabwo reka niba yarashinze isoko ry'ibisheke
ibisheke abwaraza kukubwira mu kanya ibyo ari byose ibisheke akoresha naho aho abikura abwaraza kuhabwira mu kanya muri kiganiro ukomeze ube hafi
nta kibazo turi kumwe
urakoze cyane teogene
murakoze reka tubanze twakire na inosa mbone gusubiza ijambo clementine inosa wiriwe
wiriwe neza jenera wowe urahagana heheze niba niba ushaka kuhavuga murakoze murakoze na sanheza imana ndi kigali mu rwanda mu karere ka nyarugenge kubahisha ntabwo ari ntabwo ari ibintu mbizi ntabwo nahahisha kubera yuko ntacyo bitwaye ariko ndabanza no kuramutsa umutumirwa uraho neza muvandi
clementine wamwumvise
murakoze cyane yewe nawe mfite ikibazo muri iki gihe rero hano mu rwanda iwacu ngewe mbona bitatworoheye cyane iyo ukurikije umuntu ukumva aravuze uti njye nazamukiye ahangaha undi muntu yagerageza bikanga hari abo nzi bagiye bagenda bagendera ku buhamya nk'ubwo ngubwo ugasanga ashora ibihumbi magana atanu ugasanga nta cyumweru cyangwa ibyumweru bibiri amaze botike ugasanga mbese mu kwezi kumwe iyi si homba nkibaza nk'isi ese babigenza bake kugira ngo wenda bo bagere ku rwego rushimishije mbese inama bashobora kugira bagenzi babo ku buryo bakomeza bagakora iyo mishinga kubera yuko imisoro y'inaha mu rwanda akenshi twebwe niyo idutera ubwoba ubu nanjye mba numva najya mu bucuruzi bitewe n'akazi nkora wenda nanjye nkorera abandi ariko nkumva nanjye nakwikorera wowe ntabwo uragerageza ariko nanone ntabwo ndagerageza ariko njye nkorera abandi ariko nanjye nkumva mfite igitekerezo cyo kuba nakwikorera ariko nareba hanze aha nkabona ababigerageza nkabona barimo barataha bahunga bahunga cyane cyane wenda hano mu mujyi wa kigali cyangwa n'ahandi bakajya hirya mu nkengero zaho hari wenda ubucuruzi buciriritse kandi ari mu mujyi wa kigali afite ibintu rwose ubona ko bikomeye ariko wareba ku musoro ugasanga ni ibintu bihanitse cyane nkibaza ukuntu umuntu washishikariza gutera imbere gukomeza gutera imbere kandi imisoro iri kugenda isubiza hasi ese zabigenza gute kereka wenda nibagira imisoro ya hano mu rwanda ikagabanuka kandi nabyo ntibizashoboka kubera yuko hari abo bifitiye inyungu hari n'abo bidafitiye inyungu barasoresha umuturage umuturage agasubira hasi nta kuntu rero uzambwira ukuntu najyanye telefone ya okaziyo mu isoko nkaza nayisoreye kandi nari nzi ko ayo mafaranga ngiye gukura muri iyo telefone ngomba kuyakoresha ikindi kintu ariko yava mu isoko yose imaze kuyasora ese ni ukubera iki ntabwo tubyumva neza wenda abenshi cyane cyane wenda ni nk'urubyiruko rutize urubyiruko rutize kugira ngo ubashe kubwumvisha uburyo ashobora gutangirira ku mafaranga magana atanu kuzamura akarenda agira ahagera ni ibintu bikomeye ntago ntago bagira abantu babegera ngo babe babasha kubabwira ubwo buryo bwose bashobora kwiteza imbere ayo mahugurwa ntago ntabwo bayabona ntabwo mbese tuyabona mbese ngewe iyo mbyumva ngo runaka yateye imbere kubera iki ngewe akenshi nka mugenzi wanjye nk'uko abivuze ngewe hari igihe ntabyemera navuga wenda buri muntu afite uko akora afite uko azamuka noneho akaba afite ya mishinga myinshi we yagiye agenda azamukiraho ariko atavuze ati ngewe nazamukiye ku nkoko imwe ngo ndagenda ngera ahangaha buri muntu wese burya ashobora guhinga ubutunguru agahinga ibirayi agahinga ibishyimbo agahinga ibiti ariko byose akabihuriza hamwe bigatuma abona cya gishoro gifatika ariko nanone twebwe wenda ngenda cyakorera abandi nk'uko nabivuze wenda nanjye nzagerageza ariko nanone ngewe ndashaka ngo ambwire anangire n'inama ufite uko nabigenza mbese kugira ngo ngire niba mfite ibihumbi ijana cyangwa magana abiri nzabijyana mbiranguze ibintu hano mu rwanda urabizi birahanitse niba umuceri ugeze ku bihumbi makumyabiri na bitatu nkagenda nkareba ibindi bintu nanone urumva ya mafaranga ntacyo azamara ni ukuvuga ngo rero ni ibintu bikigoye urubyiruko rwo mu rwanda nzi ko n'ahandi ariko bimeze ariko rwose bajye bagerageza batugire inama zifatika
ni ukurangura ariko uzi n'aho ugomba kugurisha niba wabashije kureba niba hari isoko reka rero uravuze uti nkeneye nanjye kuba nabitekerezaho nkabikora kandi yatwemereye ko amahugurwa ayatanga kandi ku buntu icyo uriha ni itike gusa ubwo ndibwira ko ushobora kuba wazamwegera aho akorera hanyuma akaba yaguhugura kimwe n'abandi ndagushimiye cyane rwose ndabyiteguye ibyiza ahubwo ni uko yaza kudusigira akanimero ke kuri radiyo tukagafata hanyuma tukazamusanga ahakorera reka musabe noneho urakoze inosa reka musabe clementine hera kuri ako kanomero ka telefone niba ushobora kukabaha cyangwa se kubaha aderese y'aho ukorera aho bashobora kugusanga ndumva hari benshi babikeneye bakeneye guhugurwa bifuza kujya gukora uwo mwuga w'ubucuruzi kugira ngo nabo biteze imbere ariko kandi urebe n'icyo wababwira kuri iki kibazo kisa nk'aho kibaca intege yego ntabwo ushinzwe imisoro n'amahoro cyangwa iki ariko niba hari inama wabaha mu byerekeranye n'uburyo bashobora gukora kugira ngo badakomeza kugira ubwoba bakifata
naza kubaha aderese naza kubaha aderese y'ahantu bajya badusanga dukorera henshi ariko reka mbanze mere ku bibazo ku murongo kugira ngo utaza kugira umwe ntasubiza iyo aderese uze reka nkusabe iyo aderese uze kuyimpa ushobora kuyitanga niba atari niba atari ibintu birebire cyane hanyuma ubundi ukaza kuyimpa nkaba nayiba ahantu kuri facebook yacu abangaba baduhamagaye akenshi bajya kurebaho naho tukayibaha
nabaha imeri cyangwa se nkanabarangira aho bajya badusanga hatandukanye ahambere badusanga badusanga mu mujyi muri gare muri gare aho bita muri dawuni tawuni hari shopu yacu ducururizamo yitwa riyafu riyafu shopu ni ihuriro ry'urubyiruko ariko twese duhuriramo urubyiruko rukora ibituruka ku buhinzi iyo ugezemo ubabwira uje kureba bahita baguha nimero z'uwo muntu ukampamagara nta kibazo aha kabiri ni aho bita ku kimisagara ku muhanda wo ku ntaraga iruhande rw'isoko ahantu abakihagera kuri uwo muhanda w'amabuye bahita babona ibyapa by'ibisheke handitseho fureshi juyisi bahita bahabona niho dukorera nitwe tubanza kuri uwo muhanda hari ibyapa byacu aha gatatu ubwo hagira abaza kubi ariko bageze aho habiri bampamagara kugira ngo baze ku rugamba yenda ku rugamba nshaka kubarangira ntibahamenye neza yego
Mm, hanyuma imeri aderesi hari egizarito
egizarito
egizarito limitedi arobazi
yego ni gmail doti komu gmail egizarito limitedi arobazi gmail doti komu doti komu yego oke ni uko komeza
hanyuma nda- ndagaruka ku kibazo cya claude Mhm.
Ba- nabonye bose bagihurizaho iki kibazo kijyanye n'imisoro wese iyo ucuruje gatoya imisoro iri hejuru ariko ntabwo mfite bunararibonye cyane mu misoro ndagendera kuri njyewe Mhm.
ku kintu kijyanye n'umusoro nubwo bari kuvuga ngo uru hejuru ariko cyane cyane ku rubyiruko ngenda ndavuga ku rubyiruko abandi ntabwo mbyinjiramo cyane ntabwo nzi ibyabo ariko ku kijyanye n'urubyiruko ntabwo dusora kimwe n'abandi ntabwo dusora kimwe n'abandi imisoro yacu iri hasi ahubwo ahantu wenda abantu badakunda kumenya cyane ni ku kijyanye n'iyo misoro uburyo igenda ikurikirana uko iteye nk'ubu ngewe nimba nkora hari imisoro twita ko dutangwa buri kwezi twese muri rusange yaba urubyiruko yaba n'abandi ariko iyo ugaragaje yuko ayo- hari amafaranga utinjije iyo ugenda ugaragaza ko utinjije amafaranga ba- ba- ujya kudekarara icyo bita neya ntabwo bakwishyuza kandi utinjije ntabwo ntabwo bashobora kukwinjiza imisoro uti- utinjije ahubwo ikibazo kiriho ni ukutamenya neza ayo makuru ba- ba- ngo bamenye ngo iyo misoro ikurikirana gute naho ubundi ku kijyanye no ku maradiyo nimba bakunda gukurikirana amaradiyo kenshi barabidusobanura nibo twese dukura amakuru ku kijyanye no kumva amahugurwa aho bayavuze turatanguranwa twese tukagerayo waba utabonetse ugashaka uko Wohereza woherezayo undi.
umuntu ariko ukimenyera amakuru nyi- mpamo nyayo Mhm.
rero ba- nabagira inama yo gukurikirana neza ku kijyanye n'icyo cy'imisoro kuko njye ntabwo twakemerana ari ibyo nanjye naba narahagaze kandi ntaratangije amafaranga ajya no ku bihumbi ijana Ubwo ari ibyo ba- nanjye naba narahagaze ye ubahaye ryabanga rero ba- bari ba- bari bakeneye bavugaga bati hari ikindi kintu cyihishe inyuma twebwe dushobora kuba tutazi
Eh, Nuko.
nibyo theogene na inosa bagihurijeho baravuga ngo nshobora kuba mfite ahandi wenda nku nakuye cyangwa se hari indi tuntu ku ruhande nagiye nkora bituma mbasha kuzamuka nkagera aho ngeze ariko ntabwo ariko bimeze wenda sinabashije kubivuga byose ku murongo uko byagenze ariko mu gucuruza ibyo bisheke n- nubwo babizonye byemewe n'ibyo ariko mbere igihe- mu gihe cyanjye bya- byari byemewe batarabita ku muhanda rero ama- njyewe uko nabigenze nagendaga mfata ayo mafaranga mbonye nka- nkizigamira nimba mbonye magana atanu nkamenya ngo magana abiri ndayabika mu gasanduku hari ukuntu abana kera twahishaga mu gasanduku wacukuye ahantu kajya unagamo ibiceri unagamo ibiceri nibwo nyuma naje kubanza kugura ah, agakoresho bakunze kwita burenda niko nabanje kugura ka- ntabwo gahenze ntabwo kagera mu bihumbi ma- mirongo itatu ntabwo bigeramo ko gukora ako umutobe gashaka ko gukora umutobe gakora imitobe isanzwe ariko njye numvaga kubera nashakaga kuzakora ji numvaga ko nabyo biri buvemo ji nubwo yavagamo ariko yavagamo imbizi numva gufata igice kikagikatira muri burenda uba uri kwica ya burenda rero mu gukomeza kumva icyo gitekerezo no gukomeza mbigurisha nizigamira nizigamira nibwo nageze aho ngura imashini imashini y'igisheke iyo mashini ntabwo yari ihenze ntabwo na- nanjye natangiriye kuyihenze natangiriye ku bushobozi nari mfite ariko harimo n'inguzanyo bampaye nagombaga kwishyura ngira amahirwe numvishe imurikagurishwa ndabaze se iry'i- iry'igisenyi aho bita i rubavu ndavuga nti imurikagurishwa uwa- uwajya gucururizamo buriya nibampa akantu gatoya k'amafaranga makeya nkicururiza ngize amahirwe ndakabona ndacuruza nta muntu n'umwe wari ubifite nta wari ubizi ngira ayo mahirwe yo kugira ngo abantu bose ba- banyuzire hejuru bifuza kumenya iki kintu gikora gite urumva ni ikintu gishyashya nari nzanye nicyo cyatumye ngewe mpita nzamuka vuba kurusha uko bo bari kuvuga ati wenda wakura aha wakura aha." rero ku kintu kijyanye na inosa wavuze ngo ese aramutse afite amafaranga ibihumbi ijana cyangwa magana abiri ashobora kubijyana mu- ku mufuka w'ikayi ugasanga uragura gutya nawe ubwo abitekereje arumva ko bidashoboka ntiwajya kuranguramo isukari ka- ukeneye na botike ibyo byose bizatwara amafaranga nicyo nabanje kuvuga ngo icya mbere ni igitekerezo wifitemo kurusha uko wahita ushaka gushora amafaranga uburyo dutwaramo ibintu ntabwo ari bumwe n'intego twihaye kenshi ntabwo ari hari ujya mu kazi ahita avuga ati ngewe nkeneye amafaranga nyine ntahita nyabona ndahita mbivamo ukumva ko icyo gihe ni ukubera ko utarambye kuri cya gitekerezo cyawe wari ufite ariko nimba intego yawe uvuga uti byanze bikunze nzagera ahangaha ndifuza kugera ahangaha ntabwo ntabwo icyo kintu cy'imisoro cyo cyatuma uhita usubira inyuma ngo ureke kuzamuka kubera ko ntibashakisha amakuru ntibashakisha amakuru bamenye ngo imisoro igenda gute ndatekereza ko niyo ugiye ku cyicaro cya rwanda reveni ukagenda ukishorayo baguha umwanya bakakuganiriza urababaza rwose bakagusobanurira ahubwo bo ni kwa kumva gusa ngo aha n'aha baransoresheje mise mbivamuho ya ntibajye ku cyicaro bisabira amakuru arambuye bizabafasha
iyo ni inama reka twakire na ngabo ngabo uranyumva wiriwe urahagana hehe
mu burundi mu ntara ya rumonge nyarutsa akabazo kawe cyangwa se igitekerezo
akaba dukanze hamwe hashikamanze mbaze umutumirwa ego numvise ku bintu bijyanye n'uko kwiteza imbere muri make kubera ububyibuho burabura none bo ukuntu baba barateguye wowe ubwiye nko kugira uje muri abo nyine muri iyo migambi yabo bisaba ko bashyiramo kapitari ingana gutyo kugira bashobore kukwakira mu bufatanye mu kwiteza imbere muri muri uwo mwuga muri icyo gikorwa cyabo niko nabivuga muri make urashaka kuvuga ushatse nko kujya gufatanya nabo icyo watanga yego nuko bakwakira ku buntu cyangwa cyangwa ko hariho amahera basaba kugira umufatanye
uretse ubwo
nicyo nashaka kumenya ubwa mbere hanyuma nyine numvise yuko baba bayicaranze kugira umuntu abarondere mbibaza namwe muraza kwitwandikira neza mu iduka yahavuzeho babashakira hanyuma ubwo turaza kubashyira kuri facebook mubisangeho urakoze cyane tubanze twakire na rubi michel rubi michel uraho neza
mugeni uraho yashimwe hareruya wari warabuze
narabuze ariko noneho nagarutse
nuko ikaze icyo ufite ikibazo se cyangwa igitekerezo ikinyarwanda tuvuga bujeniya niba ugutangaza ko turi muri amerika mu kinyarwanda tuvuga bujeniya oya ndabizi ni izina ryanjye nta kibazo
byaba bitangaje kino kiganiro cyo kuwa gatanu kireba umwari umutegarugori umwigeme umukenyezi bambwirire rwose bitangaje kirinze kirangira nta mwari nta mutegarugori nta mwigeme nta mukenyezi ugize icyo abaza ngaho se bampamagarire rwose nagerageje noneho ikibazo mfite rwose birababaje cyane kubona iki kiganiro kibareba ariko kigahita kirangira nta mwari nta mutegarugori nta mwigeme nta mukenyezi ugize ikintu abaza niba se ni ukuvuga ko nta bibazo bafite byihore byihore
ye kabaza ariko ntubyihorereho ubwo noneho wowe uzajya ubatubariza batubwire impamvu abo muzaba muri kumwe ni banyumva iki kiganiro ni icyabo nabo bafite ibibazo kuki bataza ariko kuki bitinya babiterwa n'iki aha uzahere kuba muri kumwe rero ubatubwirira uti ko mukenewe bite byanyu yagiye ikira mu kazi ubutaha kuwa gatanu niwe nzaho umwanya aba ari wubaze we nawe ntabwo uhejwe ariko ni uko uzadukorere sansibirizasiyo byadufasha ni uko ibariza akabazo kawe rwose igihugu ngewe byanyangaje kubona bigize aha ngaha nta mwanya nta mutegarugori nta mwigeme nta mukezi wari wagira ikintu abaza akabazo mfite nakagurira mwana ya keremantine keremantine ubundi ruriya ruganda ruri mu karere ka kamonyi nawe hakurya ku ruyenzi ni kamuhanda ni heyi rwose ziba ku kamonyi ariko mbega ni inzoga iri ni inzoga arukorize ni inzoga ni umutobe ni rwose iyo nzoga ntabwo ndayibona ntabwo ndayumva none ukorera heye uruganda rwawe ruri heye iyo nzoga isohoka ryari igiki cyose dufite rwose ntayo nzi rwose ntabwo iraza ntaho iragera keremati inzoga iheheye buretse akubwire
noneho ni gakeya ufite akadi gakeya ni agatare gakeya ntabwo uragerageza itugereho turende hano hano kuri santire de negose hano ikabatse ariko inzoga ntayo ihari ndakuraho umuntu w'imana nta nubwo ndayumva ntawe ndabona urakoze keremanti urakoze bujeni urakoze Louis Michel guma hafi rero ubwo ngubwo aragusobanurira
yego ye urakoze twakire na samweri samweri halo wiriwe karame karame yego urahagana he
ni mu rwanda mu karere ka kayonza ni uko ni uko mwiriwe neza se
twiriwe neza ni uko
ndagira mbaze ndashimira uwo mutumirwa bwa mbere na mbere ndagira mubaze numvise avuga ko kampani ikorera ku kamonyi none nk'abantu b'iburasirazuba bo icyo kinyobwa cye cye cyatugeraho gusa
hari aho yigeze kuvuga i kigali ariko
i kigali iburasirazuba so ubwo kazatugeraho gute kugira ngo natwe tugasogongere twumve uko kameze
niba nta kindi kibazo ufite reka nze mubwire noneho abasobanurira ko
bwa mbere agitangira iyo kampani iyo bizinesi ni izihe mbogamizi yaba yarawenaze
ashobora kuba afite n'izindi ahura nazo no muri iki gihe imbogamizi ntiziba mu gutangira gusa niko nibwiye kuko ijana ku ijana ahura hari ukuntu umuntu akora bizinesi akagenda ahuriramo n'imbogamizi ni izihe yaba ahuriramo nazo murakoze urakoze cyane samweri nuko clementine inzoga n'umutobe barabikeneye babwire uko babibona
reka mpite muhera aho samwera ahagaze cyane ari kumbaza uko byabageraho iburasirazuba yego hose ntabwo ndabasha kuhagera numva ndacyari urubyiruko rukiri kuzamuka nta myaka myinshi ndamara biracyari bike ariko iburasirazuba hari aho biri ushobora kugera muri nyagatare hariya mu ruhande rwa gare birahari cyangwa se mu minsi mikeya mu cyumweru gitaha biraba biri gifari hariya rwamagana ndumva we nabamusubiza hanyuma kuri misheri yambaje ngo ese ni inzoga ni umutobe twamusubije tugitangira harimo divayi hakabamo n'iyo bita wiki hakabamo na ji ibyo byose birahari hanyuma arambaje ngo uruganda ko ruri kamonyi rurahagana hehe ruri ku ruyenzi aho bita igihara abantu bose barahazi ni hari ahasi muri santere bumva ari ahantu hari kuzamuka abantu bari kugenda bamenya benshi hanyuma hari undi nayo wambajije ngo bambaje none ngo iyo nzoga ntibarayibona bagihurijeho iyo nzoga iracyari ntabwo navuga ko yari yazamuka cyane kubera ko inzoga y'inyumuranye imyaka hafi umwaka umwe n'igice kandi ni inzoga itinda ishobora kuboneka mu mezi atandatu urumva rero ndacyashakisha uburyo yagera kure natangiye no mu kuranguza ariko sindabasha kuhaza isoko kubera ubushobozi bwanjye bukiri hasi ariko wenda mu minsi mike nzagenda ngana n'amabanki ndebe ko nabasha kugenda bose mbahaza inzoga uvuga ni iyihe niyo divayi cyangwa ni wisiki niyo divayi kuko irasembuye na wisiki zose zirasembuye hanyuma umutobe wo waramamaye urazwi uzwi kuri hezina
umutobe wo urebye waramamaye kubera ko ni ji iri fureshi niyo dukora ako kanya abantu bose banywa ushobora kugenda hafi mu gihugu cyose aho igiye hari amamashini atandukanye buri santire henshi tugenda tugerageza kuzihageza ntabwo ari iri mu icupa umuntu agenda akagura
ariko nazo tuba zifite twatangiye kuzikora kubera abantu bari kure wenda mu bihugu by'abaturanyi batangiye kugenda bazidusaba rero ubu nibyo twatangiye ntabwo ziraba nyinshi ku buryo zaba zaramaze zo kumenyekana hanyuma ku kijyanye n'imbogamizi ambwiye imbogamizi zo ntabwo umuntu ashobora kureka guhura nazo kuva utangiye kugeza ryari urumva kuba naratangiye ibintu ndi umukobwa bye byonyine byari ibintu bitari guhita byumvikana umukobwa azanye divayi azanye wiki yabikora bigakunda urumva kugira ngo ubashe kubasha kubyumvisha abantu bakanywa inzoga bakavuga ati kuko yenzwe n'umukobwa yenzwe n'umukobwa nibyo koko imeze neza byaratugoye cyane ni ibintu byandugaye cyane kubyumvisha abantu ariko uko tugenda tujya mu mamurikagurisha atandukanye abantu bagenda bayimenyera ku buryo usanga uvuyeyo yabonye kontakiti z'abantu benshi bituma bigera n'indi nacyo ikibazo tugihurana n'isaha usanga hari bene wanyu baza bakareba abanyarwanda wenda bagenzi banyu inzoga yo mu giseke dutetse akabibona nk'ibintu atumva neza akigendera ugasanga abanyamahanga babikunze kurusha bagenzi bacu kubera ko batarumva ko inzoga yengewe mu rwanda yaba inzoga nzima ariko uko uko bigenda biza bamwe barabimenyera abandi babimenyesha abandi bigatuma bigenda biza ariko iyo mbogamizi yo turacyanayise kugeza na n'iyi saha ahubwo se utangira ahubwo ntabwo wagize imbogamizi umukobwa urimo gucuruza ibisheke ku muhanda ko ibyo bikunze gukorwa n'utwana tw'uduhungu ibyo wabyifashe muto kubona baratangiraga aka gakobwa k'ubu kari gucuruza ibisheke ariko njyewe byaramfashije ku giti cyanjye ntabwo nabyita ko ari imbogamizi kuko ntangira gucuruza ibisheke ahubwo babiguraga cyane aho gafite aka gakobwa kari gucuruza ibisheke wanabigura wanabigurira bigatuma rero nibonera abakiriya kubera kubona ko uri umukobwa ucuruza ibisheke ku muhanda nta soni ufite watinyutse njyewe byaramfashije aho kugira ngo imbere imbogamizi aho byatumye nzamuka imbogamizi nagize niyo yonyine yo kumvisha abantu ikijyanye n'imiti nawe wanyine kuba uri umukobwa wayongera mu rwanda noneho wenda iyo uri umunyamahanga wavuga ati bo twaramenyereye gutya ariko kuba uri n'umunyarwandakazi byo byari bigoye kubyumva ariko bagiye babyumva kuba narashije gutwara igihembo ku rwego rw'igihugu ni uko nari nshoboye ni uko nabashije gukora bikagaragarira buri wese yego
hanyuma hari
wari ugiye kuvuga indi mbogamizi
hari undi wambaje ikibazo witwa ngabo w'i burundi
mu rumonge
yambaza ati gufatanya nabo watanga iki sinzi icyo yise gufatanya nimba ari ugufatanya kampani cyangwa se we yifuza kuba twamwangaza nk'umukozi se cyangwa se nawe yifuza kwikorera ibye namusobanuriye uko dutanga amahugurwa nta kiguzi namba nta kiguzi dutanga ni ukubigishiriza ubuntu nabo bakabasha kwiteza imbere ashatse n'akazi sinavuga ko abantu bose ubu ngubu tutabasha kubaha akazi bigira uko bigenda ariko uko tugenda isoko ryaguka niko natwe dukenera abandi bakozi gutyo naho ku kijyanye no gufatanya kampani byo ntabwo nabivuga ko bihari ntabihari kuko kampani iracyari iyanjye kuba yavuga umufatanyabikorwa byo yaza aza tukabiganiraho ntacyo ubwo turaza kumuha uburyo yakugeraho hanyuma ubwo muzabivugana twakire nduwimana
yego wiriwe neza
yego mwiriwe amahoro
turashima uko biri kose
ufite akabazo cyangwa igitekerezo
ni akabazo hamwe n'igitekerezo nakumve tumutere intege abandanye akora ayo madivayi n'amaji nk'ibyerekeye abadandaza twe iyo mitobe yodushikira gute turangurira hehe kugira natwe tubidandaze turabe yuko twotera imbere wowe urahagana uri mu burundi byocururizwa kugira natwe tubidandaze ibyo bidandazwa byiwe nduwimana uri mu burundi
yego
yari arimo avuga ko batari bajya ku isoko rinini cyane ubwo rero reka mu kanya ndamuha umwanya gusubize nicyo nta kindi
nta kindi twari kumubwira yuko aho twabisanga cyane kugira natwe tubidandaze kubera turabadandaza udandaza nawe ibijyanye n'inzoga cyangwa n'ibindi bintu
harimo ibicuruzwa n'ibiribwa n'amaji murangurira kugira natwe tukaraba ku byose hoka tukaza turamushorera yego urimo kutwumva kuri radiyo ubu ngubu cyangwa tukugumishe ku murongo
kubera mu burundi tutumvikana twoganira ngaha nyine kuri telefone bugumyeho bugumyeho reka mbwire ku buhanga bw'ibyuma reka tubanze twakire na jean longue hanyuma tubone kugusubiza jean longue
mwiriwe neza wiriwe akabazo kawe cyangwa igitekerezo
ngewe ntabwo urumwenda nabashije gukurikirana ikiganiro cyose kubera ikibazo cy'imvura na numvaga rimwe imvura ikagwa cyane inkuba zigakubita yewega ntacyo wakuyemo cyane wenda eh, n'utubazo nkatungaye namwibariza Mm, gira dukeya mbere ariko na- mbere na- mm, mbere na mbere nabanza nkamushimira kabisa kuba yari yaratangiye gutyo ku tuntu duto duto bigatuma abasha kuzamuka kuko mbona ari ibintu biba imbogamizi ku bantu benshi bakabanza kwitinya nk'umuntu agatekereza akavuga ati se wenda nk'umuntu uzabona ncuruza ibisheke ku muhanda azavuga ko ndi iki ati azavuga ati narananiranye wenda hari imirimo idaranze kuba nakora mu rugo cyangwa se wenda n'ababyeyi bamwe na bamwe ntibabihe agaciro ikibazo cya mbere namwibariza mbese ni iyihe nama yagira ababyeyi kugira ngo bafashe abana babo mu tuntu nk'utwo ngutwo twazabateza imbere kuko ushobora kuguma iwanyu wenda ugasanga nta n'ubushobozi buhari uza- bazagufasha wenda ku mibereho yawe y'ahazaza ariko wenda wacuruza akantu nk'ako ngako wenda kakazaguteza imbere nawe wenda ukabasha kujya uzigama amafaranga make make yawe akazaguteza imbere ikibazo cya ka- ikibazo kindi kibazo namubaza ese ko tujya tubona inzoga nk'izo ngizo wenda zijya zikunda wenda gucuruzwa hirya no hino hatandukanye mu rwanda wenda ugasanga hari nk'i- hari nk'inzoga wenda ziba zitujuje ubuziranenge hari n'igihe bashobora nko kujya gupima wenda bakaba bafite inzoga wenda nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bakabereka inzoga wenda zifite ubuziranenge wenda ugasanga mu zindi bajya gucuruza hirya no hino hari ibindi bintu bongeramo ese bo ntabwo baba babikora se cyangwa wenda n'ababikora bo yababwira iki ko tujya tubibona ikindi kibazo wenda namwibariza ese umuntu azikeneye yazikura hehe ese umuntu yababona kuri iyi aderesi kugira ngo ayibarize wenda azajya no gusogongeraho yumve uko zaba zimeze ibibazo byanjye byari ibyo urakoze cyane ubwo aderese yayigeze kuzivuga ariko ndabona igihe gisigaye ari gitoya ushobora kuza kuzisanga ku rubuga rwacu rwa facebook ndaza kubibashyiriraho hanyuma ubwo reka Yego.
mm, reka muhe umwanya noneho ababwire muri makeya ah, kuko igihe gisigaye ari gitoya clementine gerageza kubasubiza muri make ubundi bagushimiraga Yeah.
ariko kandi bana- ba- banasaba n'inama nuko murakoze cyane murakoze cyane ndahera kuri nduwimana hari aho yavuze ngo ne- sinzi nimba numvise neza yashakaga kumbaza aho ibisheke tubirangurira ku buryo nabo ahari bajya babiduha O- Ibisheke- oya oya Mm.
nduwimana ndumva Mm.
we yasha- yavuze ngo ni umudandaza ni umucuruzi acuruza Eh.
mu byo acuruza harimo imitobe yagira ngo yumve niba nabo ubwabo bashobora ku- aho babikura uko babibona kugira ngo bajye ba- nabo bajye babicuruza uko uburyo byabageraho Eh, eh, murakoze cyane Na- ubu ngubu ntabwo navuga ko byari byakagera mu gihugu cy'u Burundi ariko naho twari turimo turabiteganya mu kwezi gutaha mu kwezi kwa cumi hari umurundi umwe wabidusabye kugira ngo ajye abicuruza byose ibicuruzwa byacu ari we ubigira hariya i burundi yaduhaye ukwezi kwa cumi yuko aribwo tuzakorana twari turimo turakorana kontara mu minsi mikeya bujumbura biraba bihari Eh, wenda ubwo sindagira ubushobozi buzarenga aho ngaho ariko buke buke nabo bazabibona hanyuma ku kijyanye na za rog bavuze ngo ni iyihe nama nagira ababyeyi kugira ngo bafashe abana babo nabo gutera imbere yo kubaca intege ikintu nabagiraho inama cya mbere ni ukubanza kubona igitekerezo umwana afite nimba ari igitekerezo kizima ugomba kumuherekereza kumuherekeza muri icyo gitekerezo cye nibwo azagira imbaraga kuko nanjye babanje kumbuza ariko nyuma abona ko ari ibintu bindimo bakomeza kunshyigikira arangira arambaza ati inzoga ze twazikurahe kugira ngo wenda bazaze no gusogongera namuhaye aderesi wenda uraza kubibasubiriramo nimba iminota isigaye ari mikeya agahene gatoya
Eh, no, aderese nazibahaye mu mujyi muri gare bahagera barabizi abantu mu micuruzi inzoga ziva mu biseke n'amazi baramuzi hanyuma na kimwe gisagara kontaraga no kuremba Murakoze.
ye Mm.
ndimo kubona rwose ikiganiro kigeze ku musozo keretse niba hari inama ngufi cyane nk'amasegonda make watanga muri rusange ku bantu u- ukurikije ibyo badusabye n'ibyo bifuza kugeraho mu magambo make cyane
murakoze cyane inama ya mbere nabanza kugira bagenzi banjye b'abakobwa n'abamama kubanza kwitinyuka bakumva ko nabo bashoboye icyo ari cyo cyose twagikora kandi bajye banahamagara nabo baduhe ibitekerezo niba dukeneye cyane hanyuma ku kijyanye indi nama natanga abantu cyane cyane kuko bahurizaho komite kijyanye n'imisoro bitinyuke bose bagane rwanda reveni babagire inama Yeah.
bajye bavuga ikintu ba- bazi neza noneho bemeze ikintu bavuga ati twakibonera Yego, nabagira urakoze inama rero cyane.
kujya bishakira amakuru ndagushimiye cyane rwose Uh, mukandayisenga clementine nshimira na enjeniyeri dani na odirius na fatuma karara bamfashe ku buhanga bw'ibyuma hejuru ya mukankusi kuri mikoro mukomeze kugira ibihe byiza